kugurure zaburi ijana na mirongo ine na gatandatu umutwe w'amajambo ni ngo harahiriwe uwizigira uhoraho itangurana na hareruya zaburi ijana na mirongo ine na gatandatu umurongo wa mbere hareruya mutima wanje ntushime uhoraho nzokwama nshima uhoraho nkiriho nzokwama ndirimbira imana yanje ishime ngihumeka ntimukishimire abahambaye cyangwa umwana w'umuntu n'umwe atacyo ashobora gukiza impwemu ziwe zimuvamwo akisubirira mu ivu ryiwe uwo munsi nyine imigabo yiwe igashira umurongo wa gatanu hahirwa ufise imana yakobo k'umutabazi wiwe akizigira uhoraho imana yiwe niwe yarema ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose agumya ukuri gushitsa ibihe bidashira acira imanza imahazwa agaburira abashonje ibyo kurya uhoraho niwe abohora imbohe uhoraho niwe ahumura impumyi uhoraho niwe yemesha abahetamye uhoraho niwe akunda abagororotsi uhoraho niwe azigama inyambukira ashigikira imfubyi n'umupfakazi ariko inzira y'abanyakibi arayigoreka uhoraho azohora ahangamye uko urungano ruzogenda rukurira rukurikira urundi imana yawe siyoni zohora ihangamye ibihe byose hareruya ni zaburi nziza wanditse zaburi avuga hano yasize ibyizigiro byiwe kuhoraho ntabwo turashobora kwifatanya nawe tugashyira ibyizigiro byacu mu mana nzima aravuga hano ku murongo wa gatanu ngo ngo hayigufi imana yakobo k'umutabazi wiwe akizigira uhoraho imana yiwe kandi ndizera benda turabashiki bacu ko ata wundi dufite twoshyira ku ibyizigiro byacu ariko turashobora gushyira ibyizigiro byacu muri we ntitubwirizwa gushyira ibyizigiro byacu ku bakomeye cyangwa ku bantu badashobora kudufasha kuko iyo impwemu zibavuyemo uwo munsi nyine n'imigambi yabo yose ibiheze ibyabo biba biheze ariko turashobora gushyira ibyizigiro byacu mu mana kandi turazi yuko tuba turi mu mutekano twaba turi muri ino cyangwa twayivuyemo tuba dufite ibyizigiro ibyizigiro bizima by'ukuri atari ibyo abantu batanga ariko ibyizigiro imana itanga kandi ushyize ibyizigiro byiwe muri we aba afise umutekano muri kino gihe no mu gihoraho nicyo gituma benda atabakunda n'abashiki bacu kuno muhingamo dushaka twambaza imana imana yacu ari nayo mana yacu ari nayo twashyizemo ibyizigiro byacu dushaka kuyihimbaza tuyishime tuyicubahiro duhagure kugira ngo tubikore tubikorere hamwe twese mana yo kwizigirwa turagushimiye bivuye mu mitima no muri kano kanya turagushimiye mwami kuko tuzi uwo twizigiye mwami turazi yuko ari we byizigiro byacu kandi akaba ari we nkomezi zacu kandi turazi mwami yuko dushyize ibyizigiro byacu muri wewe kandi ko tudakurikira inzira zacu cyangwa imigambi yacu gusa ariko dukurikira umugambi wawe kandi uwo mugambi wawushyizeho uwo mugambi wawushyizeho gushyika ibihe bidashira mwami turagushimiye kandi kubw'ijambo ryawe ry'igiciro ku bwa kino gihe waduhaye muri ino minsi turagushimiye kubw'umuco turagushimiye kubw'ibintu byose mwami turanezerewe kubona turi abawe no kuba twumva ko dufatanije n'abera bose batapfuye ariko ari bazima gushyika mu guhoraho mwami bashyize ibyizigiro byabo muri wewe kandi barashobora uno munsi kubona ibyo bizeye kuko hareruya mwami turizera bivuye mu mutima ego bive mu mitima yacu nk'uko nabo bizeye kuko nta wundi ariho nta yindi hari haba mu izina rya kera cyangwa irishasha niwe watanguye kuva ku ntango kandi n'uzoshika mu guhoraho cyo gutuma tuguhesha icyubahiro no kuno muhingamo turanezerewe cyane kubona byanditswe hano ngo harahiriwe uwashyize ivyizigiro byo mu mana ya yakobo mwami turashobora kuvuga yuko kutari ivyizigiro byacu gusa ahubwo ni wewe umutabazi wacu mu minsi y'umubabaro y'ingorane izina ryawe rye- rye- ry'igicubahiro rihabwa icubahiro wowe waremye ijuru n'isi uhabwa icubahiro waremye ibibahari n'ibiyirimwo byose mwami ni wewe uhorura umwizigirwa mwami twabisomye aho twebwe abantu tuba turabatizigirwa wohora uwo kwizigirwa oh izina ryawe ntirihabwa icubahiro Wa- amashimwe n'icubahiro bigarukire wewe kuno muhingamo mwami wo kwizigirwa tuje duciye bugufi imbere yawe kandi turagusabye ngo uduhezagire uhezagire umukozi wawe intumwa yawe hezagire ijambo ryawe ijambo ryawe ribe rizane n'ubushobozi hagati yacu mwami nicyo cyifuzo cyacu kandi mwemu wawe ashobore gushikira ibyo afitiye uburenganzira izina ryawe ryiza ryera rihabwa icubahiro mwami ushoboye byose byose ubishyize mu maboko yawe kandi natwe ubwacu twishyize mu maboko yawe tuzi yuko uza kuduha ibiruta ibyo dushobora kugusaba kandi dushobora kwiyumvira nushimwe mu izina rya yesu amen amen twicare amashimwe aba y'umwami wacu kubona dushobora kwizera kandi tuzi yuko ari uko nyine bimeze kandi ku kubona twashyize ibyizigiro byacu burundu rwose twabishyize mu buntu twabishyize mu mwami yadukunze yavuganye natwe yashyize muri twebwe ijambo nk'urubuto nk'isezerano kandi rizokwama ibyamwa ino mpera y'iyinga twararimbuye ku bintu byiza cyane by'igiciro twakuye mu ijambo ry'imana uno munsi ntituza guteba ariko turajya gusoma kandi imirongo mike yo mu byanditswe mbere y'uko twinjira twese hamwe mu masengesho kugira ngo dusabe imana itume rino jambo ryayo ricika ukuri kuzima muri twebwe ntitube turi abantu gusa baryumvise gusa ariko dushobore kuririmbura mu mitima yacu kugira ngo imana ishobore kuryemeza ego ego mbere rishobora gucika ukuri muri twebwe ikintu kizima umurongo wa mbere nasomye ejo ku mugoroba wari eh, muri mariko cumi na kabiri eh, wa- wavuga ku bantu barungitswe n'abafarisayo eh, na- n'intumwa za herodi igihe rero bashika imbere y'umwami baravuze bati mariko cumi na kabiri umurongo wa cumi na kane baravuga bati maze baramubwira bati mwigisha turazi yuko uri umunyakuri kandi kudatinya umuntu ku kigohe kuko udatinya ijunja ry'abantu ariko wigisha inzira y'imana by'ukuri amen aba bantu bashaka kubaza ibibazo by'imitego ariko kumbure babwirizwa bashaka kubikora bibavuye ko cyangwa bitabavuye ko ntibashaka kubikora n'ibigira nkana ariko bashaka gushinga intahe barashinze intahe n'iminwa yabo bari imbere y'inyakuri nta kindi bashoboye kuvuga atari ibyamuraba by'ukuri by'ukuri kuri we mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na yohana harimo amajambo abiri nashaka gusoma twese turayazi twese turayazi mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na yohani igice cya gatatu umurongo wa mirongo itatu na gatatu yohana mirongo itatu na gatatu i- yohana gatatu mirongo itatu na gatatu haravuga ngo uwemeye gushinga intaye kwiwe aba ateye igikumu ngo imana ni y'ukuri mirongo itatu na kane kuko uw'imana yatumye niwe avuga amajambo y'imana twaravuze kandi kuri bino bintu ko abantu Und wir haben es im Einleitungswort gehört, geht abantu bavuga ibyo bigeneye kandi twabyumvise mu ijambo ry'intangamarara iyo imwe mu zibavuyemwo imigambi yabo nayo nyine biba biheranye nabo ariko dufashe umugambi w'imana cyangwa integuro y'imana tubwirizwa kuvuga ko igihe ko igihe igihe cyari cyageze kuri enoki igihe cyari cyageze kuri nowa igihe cyari cyageze kuri aburahamu kuri isaka kuri yakobo kuri mose ego mbega igihe iyo saha yagera igihe kigeze mbega byari biheze ku mugambi w'imana oya umugambi w'imana warabandanije kuko bari abantu b'imana bari bafite ubucuti n'imana kandi bavuze umugambi w'imana bashinga intahe y'ibyo bashinga intahe y'ibyo uhoraho yari yabahishuriye umugambi w'imana ntiwigeze ureka kubaho no kubandanya kubaho kandi ntuzigere uhagarara imana irashitsa umugambi wayo kandi dukeneye kuba agace k'uwo mugambi w'imana nk'uko byagendeye abavugishwa n'imana n'abantu b'imana kuva kera cyane mbere no ku mwami wacu igihe yabambwa abenshi bibajije yuko biheze ariko ntibyari iherezo ntibyari biheze ahubwo yari intango nshasha ku mana nta herezo nta herezo biguma bibandanya kandi turabona kandi ku ntumwa intumwa imwe inyuma y'iyindi imwe imwe bose baragiye barajyanwa barapfa ariko ku iherezo hanyuma ku iherezo hasigaye yohana ari ku zinga cya patimo kandi niwe umwami wacu yeretse ibintu ibintu byavugishijwe ibintu by'ubuvugishwa bifite agaciro kenshi cyane kuri twebwe muri kino gihe kandi bidufitiye akamaro kanini cyane umwami wacu yarashinze intege yari ku isi mu buryo butandukanye biranditswe hano muri yohana gatatu mirongo itatu na gatatu ngo uwemeye gushinga intahe kwiwe aba ateye igikumu ngo imana ni iy'ukuri igihe paul yandika mu cyatsi cyandikiye abaheburayo akavuga ngo twegere intebe y'ubuntu dufise imitima y'ukuri itatwagiriza ikibi mu kwizera gushyitse kugira ngo dushobore guhabwa imbabazi kandi dushobore gutabarwa nk'uko byanditse mu baheburayo kane mirongo cumi na gatandatu rero ibyo bishobora kuba gusa muri bajya ukuri kw'imana twashoboye kwinjiramo nta muntu n'umwe w'umunyakuri muri we ubwiwe imana niyo yonyine y'ukuri niyo nyakuri umuntu wese n'umubeshi nk'uko byanditse mu baroma gatatu umurongo wa kane ariko iyo ukuri kw'imana kwatwinjiyemo muri icyo gihe rero turashobora guhagarara imbere yayo muri uko kuri kw'imana maze tukumva cyangwa tukayitega ko ubutabazi mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na yohana ku gice cy'indwi mu gice cy'indwi umurongo wa cumi n'indwi ngo ntihaba hari ugomba gukora iby'uwo akunda ibyo uwo akunda azomenya izi nyigisho ko zavuye ku mana cyangwa ko mbivuga mbyigeneye umwaka wa cumi n'umunani uvuga ibyo yigeneye aba yirondera icubahiro ariko urondera icubahiro cy'uwamutumye niwe w'ukuri kandi nta kugabitanya kuba kuri muri we nta kugabitanya kuba kuri muri we yesu yamye ashimangira avuga yuko yarungitswe avuye ku mana yarungitswe n'imana nk'uko abavugishwa n'imana bari barungitswe n'imana batumwe n'imana yohana yari umuntu yatumwe n'imana yesu yarabishimangira aravuga ati uwantumye ari kumwe nanje kandi ntiyansize jenyine kuko nama nkora ibimuhimbara nk'uko byanditse muri Yohana cumi n'umunani umurongo mirongo n'icyenda uko gutumwa n'imana kuba gufatanya n'ijambo ry'imana kandi kuba guhuye n'umugambi muri rusange w'imana nta muvugishwa n'imana n'umwe atarafatanye n'umugambi muri rusange w'imana abavugishwa n'imana bose kuva ku wa mbere gushya ku wa nyuma bari bafise umugabane ku byo imana yavuze cyangwa ibyo yavugishije abandi bantu imbere y'uko nabo baza ni nako bimeze abahamagawe kuvuga ubutumwa bwiza kuva igihe cy'igorogota kuva kuva gorogota kuva igihe cya gorogota abo nabo nyine baronse umugabane ku gikorwa imana yabahaye ku gikorwa cy'imana gutyo rero ibintu birumvikana yohana cumi n'irindwi umurongo wa cumi n'umunani uvuga ibyo yigeneye abarondera icubahiro cyiwe bwite kandi ibintu ntibishobora kuvugwa mu buryo butomeye kurusha hano igice cya kabiri cy'umurongo wa cumi n'umunani kiravuga ngo ngo ariko urondera icubahiro cy'uwamutumye niwe w'ukuri gutumwa n'imana biba bikenewe kugira ngo umuntu ashobore kuvuga mu izina ry'uhoraho mu izina ry'umwami wacu kandi nta nkeka muri icyo gihe rero ntibiba ari ibintu biguhesha icyubahiro wewe muri icyo gihe ahubwo turasuzugurwa paul nk'intumwa ikomeye yaravuze ngo twebwe intumwa ngo twe turi abantu bari inyuma y'abandi dufatwa nk'abantu ataco bamaze ataco bamaze ikuburiro nk'uko byanditse muri korino ba mbere igice cya kane umurongo wa cumi na gatatu nta muntu ashobora kwitega yuko azohabwa ibyubahiro muri bino bintu by'imana azoba yihenze igihe kizo igihe nticyashika ibintu byo ku isi ntibyahera tuzoca twinjira mu bwiza bwo mu ijoro muri icyo gihe rero niho ibintu bizohinduka hano ku isi nta na kimwe dufise ntacyo duhuriye ko n'ibyubahiro ahubwo tubwirizwa guca mu gusuzugurwa mu kuvugwa nabi mu gutukwa mu bintu byose kandi umwami aravuga ngo hahiriwe abaca muri ibyo bintu byose kuko uko niko byagendeye abavugishwa n'imana bose nk'uko byanditse muri mata wa gatanu umurongo wa cumi na kabiri sinshaka kuvuga nibyo nigeneye kandi ndizera yuko na mwene tabaranamu na wenyine ntiyavuze ibyo yigeneye ndemera neza cyane ndizera neza rwose ko imana yavuze ikishije muri mwene tabaranamu ntiyarondeye icubahiro ciwe mwene tabaranamu kuko yari kuba yabwiye abantu ibyo bari bamaze kumva kuva kera yari kuba yabwiye abantu ibyo bari bakeneye kubananya bumva gushika uno munsi mwene taburanamu yagize abansi benshi ntiyavuze ibyo abantu bari bakeneye kumva ku bw'ibyo rero turashima imana kuko hariho abantu benshi hariho abantu bameze nk'uko hari abantu bameze nk'uko umwe wese araba ijwi ry'iwe bwite ariko ntaraba ijwi ry'imana rero dushimire umwami wacu kubona yaramurungitse imbere y'ukuza kwa kabiri kwiwe kubera yarungitse umuntu agorora ibintu bihengamye agorora ibintu byaguye ibintu biri hasi akabiduza hejuru kugira ngo kugira ngo ubwoko buroranye budushobore guhagarara imbere y'umwami budushobore kugaragara imbere y'umwami wacu yohana igice cy'indwi umurongo wa cumi n'umunani uvuga ibyo yigeneye abarondera icubahiro ciwe kandi nimba rino jambo ari iry'ukuri kandi turabyizera abavuga ibyo bigeneye baba barondera gusa ibyubahiro byabo rero umwami aravuga mu gice cya kabiri cy'umurongo wa cumi n'umunani yohana ndwi cumi n'umunani igice cya kabiri ngo ariko urondera icyubahiro cy'uwamutumye niwe w'ukuri reka rero dusome iyindi mirongo ibiri yo mu byahishwe Yohana ibiri cyangwa itatu yo mu byahishwe Yohana imirongo imirongo ibiri iri mu gice cya gatatu byahishwe Yohana igice cya gatatu umurongo w'indwi wandike umumarayika w'isengero ry'i Philadelphia uti wera w'ukuri ufise urufunguzo rwa dawidi uwugura ntihagire uwugara kandi uwugara ntihagire uwugurura uwugara ntihagire uwugurura hano turabona iri jambo ngo iri jambo ngo ino mvugo ngo nguku niko uwera agize cyangwa ngo utuwera w'ukuri niko agize uw'ukuri mu w'ukuri havamwo gusa hasohokamwo gusa ukuri havamo gusa ukuri kandi nk'uko twese dukomoka kuri adamu mu buryo bw'umubiri ni nako mu buryo bw'imwemu twese dukomoka kuri adamu wa kabiri ariwe kirisito bihuye n'ukuri kw'imana kwahishuwe muri we kirisito uku niko uwera agize uw'ukuri byahishurira na gatatu umurongo w'indwi si uw'ukuri gusa ariko niwe kuri niwe uw'ukuri twarabivuze ejo ku mugoroba muri yohana wa mbere gice gatanu umurongo wa mirongo ibiri ngo turi mu y'ukuri mu mwana wayo niwe mana y'ukuri n'ubugingo budashira tubwirizwa kubimenya tubwirizwa kwifata nk'aho turi ukuri kw'imana ibintu bizima by'imana nimba turi mu gukekeranya ku bijyanye n'ibituranga mu buryo bw'imwemu muri icyo gihe imana ntidushobora gukorana byinshi na twebwe tubwirizwa kumenya abo turi bo kandi tukamenya icyo turi n'icyo imana yatugeneye amen mu buryo bw'umubiri turashobora twese kuvuga umwidondoro wacu tukavuga abo turi kandi nibyo twita karangamuntu paul yarandika ko akavuga ngo uwo mwidondoro wakozwe na mwe n'ubushobozi ariko imana ikeneye yuko dutahura ikeneye ko dutahura ibituranga mu buryo bw'imwemu imana ikeneye yuko tumenya abo turi bo ikeneye yuko ikeneye kutugirira icyizere kandi ishobore kuduharura mu bo ifise natwe ubwacu dushaka kuyizigira umwami wacu umwami imana yacu yarashoboye kuvuga umwami wacu yarashoboye kuvuga ati imana yama imwumva kuko akora ibiyihimbara nimba natwe turi mu y'ukuri nk'abahungu n'abakobwa b'imana kandi uku kuri kw'imana kukaba kwaratunyengetere twinjiramwo muri icyo gihe rero kuri twebwe ntibiba bikiri ibintu by'amajambo ariko biba ari ibintu bizima by'imana kuri kuzima muri icyo gihe rero ntituri gusa mu bwami bw'imana ahubwo ubwami bw'imana nabwo buba buri muri twebwe amen ku iherezo ry'iminsi yacu bizogaragara yuko tutirukiye ubusa ko tutumviye ijambo ry'imana ubusa cyangwa tutarivugiye ubusa naryo tutagishirije ubusa ariko ko ijambo ry'imana muri kino gihe rizoshitsa muri kino gihe rizoshitsa icyatumye rirungikwa byaje rohana gatatu umurongo w'indwi ngo utuwera uw'ukuri uku niko agize uwufize urufunguzo rwa dawidi uwugura ntihagire uwugara kandi uwugara ntihagire uwugurura hano turibuka ijambo ry'ububasha umwami wacu yavuze ngo icyo muzobohora ku isi kizoba kibohowe mu ijoro naho nyine kandi icyo muzoboha ku isi kizoba kiboshwe no mu ijoro nk'uko byanditse muri mirongo itatu na gatandatu mirongo cumi n'icyenda ububasha buva ku mana mu izina rya yesu kirisito umwana w'imana muri abo bantu bashyize ibyizigiro byabo atari mu bantu ariko babishyize mu mana abo ntibazigera bamaramara ahubwo bazohezagirwa amen imana ni iy'ukuri imana ni ukuri ijambo ryayo naryo nyine ni iry'ukuri kandi ni ryera ni imana ni iyera kandi ni iy'ukuri amen ntishobora ntibigishobotse kwihindura ijambo ryayo ibyo yavuze ibyo yavuze biguma ari uko nyine mu byahishwe ruhana igice cya gatatu umurongo wa cumi na kane byahishwe na gatatu umurongo wa cumi na kane haravuga ngo haranditse ngo byahishwe na gatatu cumi na kane haravuga ngo wandike mu mareka w'ishengero ugira udikiya utuwiyita amena icyabona cyo kwizigirwa kandi cy'ukuri inkomoko y'ibyaremwe n'imana turamaze kuvuga kuri bino bintu ngo uwiyita amen ugushitswa cyane indunduro uwo byose bihuriramo maze bigashobora gushitswa ku iherezo cyangwa ku gutunganywa ngo uwiyita amen avuze ibi bikurikira twese turashobora kuvuga tuti amen ariko we ni amen ni we amen turashobora kuvuga amen ariko we ni we amen ngo uku niko uwiyita amen avuze dusomye mu bikorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa mirongo ine wa mirongo ine na rimwe haravuga ibi bikurikira bikorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa mirongo ine wa mirongo ibiri na rimwe iby'imana yasezeranye uko bingana muri we niho egomeye riri nicyo gituma ari we adutera kuvuga ngo amen ngo imana ishimishwe natwe ni we ego kandi ni we amen muri we harimo ugushitswa kw'ibintu ngo uku niko uwita amen agize amen bisigura ngo ntibibe uko nyene kandi niko bimeze jambo we nyene ubwiwe niko agize kandi uwo ijambo ryose rishobora gushitswa biciye muri we kandi nta cyanditswe na kimwe kizokorokera hasi nta sezerano na rimwe rizosigara ridashikijwe mbega yasa amajambo ibi si ibintu byizaga yemwe bivuye mu ijambo ry'imana uku niko uwera agize uw'ukuri hanyuma kandi ngo uku niko uwiyita amen agize izi mvugo zakoreshejwe hano cyangwa ano majambo ntiyari gushobora kwandikwa mu byete byandikiwe ano mashengero atandatu abanziriza iki kindwi byandikwa gusa mu ishengero rigira indwi mu cyete kigira indwi cy'ishengero aho ibintu byose bisozeregwa aho badatangura ahubwo aho byose bisozeregwa ngo uku niko uwiyita amen agize aho byose bicika ukuri byose bigasozegwa ngo niko agize ngo niko avuze atari mu cyete cya mbere atari mu cyete cya kabiri icya gatatu cyangwa icya kane ariko mu cyete cy'ishengero rya nyuma mu ishengero rigira indwi mu cyete kigira indwi cyandikiwe ishengero icyete cyandikiwe ishengero ugira udikiya atwidondora nka amen uwo byose bironka ugushitswa kwabyo ugusozegwa ngo icyabona cyo kwizigirwa kandi cy'ukuri inkomoko y'ibyaremwe n'imana turamaze kuvuga kandi kuri bino bintu uwatanguye ni nawe azosozera uwavuze ni nawe nyine abera amaso ijambo ry'iwe kugira ngo arishyitse kuko ijambo ry'iwe ntirigizwe n'ibintu byavugiwe mu kirere gutyo gusa ariko ijambo ry'iwe ririmwo amasezerano ategerezwa gushyitswa kandi ni muri kino cyete cya nyuma icyete cyandikishije ishengero ry'irawudikiya niho havugwa uko ishengero rimeze byashyiriweho na igice cya gatatu umurongo wa cumi n'indwi kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ntacyo nkenye ariko imbere y'inyonga z'imana twese turi abantu bateye ikigongwe nta n'umwe avamwo cyane umuntu ashobora kuvuga ngo ashobora kuza ngo avuge ngo rino jambo ngo sijye riraba ubivuga cyane uyu ubivuga ibyo aba aciye iruhande y'ukuri arengana kandi ntazo ashobora no gufashwa kuko abona yuko imfashanyo atakimaze ariko hano niho havugwa ngo ngo ndakugira inama ungure ko umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka byashyirwa na gatatu umurongo wa cumi n'umunani hano ntihavugwa ngo iminwa ngo usige ku minwa cyangwa ngo usige ku rurimi ariko havugwa amaso niyo abwirizwa gusigwa gushyirwa k'umuti turamaze kubivuga ko abantu benshi barashobora kuvuga bafite ugusigwa kwinshi ariko nta gusigwa baba bafise ahubwo baca iruhande y'iby'imana barengana hano ni ugusiga umuti ku maso kubera iki twarashomeje ku mugoroba ijambo rivuga kuberekwa ku bantu berekwa bavugishwa n'imana turi mu gihe cyavugishijwe amen hano rero si ibintu byo gupfa kuvuga gusa umuntu agakomanya iminwa gusa umuntu agapfa gukomanya iminwa gusa ahubwo ni ugushobora kubona ni ugushobora kubona ibyavugishijwe kubona nk'abavugishwa gushobora kubona neza dushobore guhabwa kubona nk'uko abavugishwa babonye ibyo umuvugishwa n'imana yabonye mbega turabitahura ni ibya ngombwa cyane kuko ibyiyumviro byacu bwite ku ijambo ry'imana nta n'umwe bizoteza imbere ahubwo uko biri ahubwo uko bimeze bica bidushyira kure y'intumbero tubwirizwa kugira ibyiyumviro by'imana ibyayishorera na gatatu mirongo cumi n'umunani ngo ungure ko umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka kandi hano duca twibuka ku ijambo riri mu butumwa bwiza nk'ubwanditswe na yohana igihe abanyabwenge b'ibyanditswe bazi aho yesu ari bakamubwira ngo ngo ushaka kuvuga yuko natwe turi impumyi nk'uko byanditse muri yohana icenda umurongo wa mirongo ine atayishura ku mirongo umunani na rimwe akavuga ngo ngo iyo mwari impumyi nta cyaha muba mufise ariko noneho muvuga muti turabona icyaha cyanyu cyamaho birashoboka yuko niyo umuntu ari imbere ya yesu aho ariko aravugira aho ahishura ijambo ry'iwe n'ukugomba kwiwe birashoboka yuko abantu babaho ariko bihenda mu buryo bw'imwemu bakibaza ngo barabona neza kumbe batabona kandi ibyo ntibishoboka uri imbere ya yesu uri mu nyonga za yesu nta muntu umwe aba asigaye abona cyangwa yumva abantu bose ntibasura kubona cyangwa ngo ahubwo duce dusigara duhanga amaso gusa ibyo ariko aravuga n'ibyo ariko arayishura uku niko wita amen agize avuze icyabona cyo kwizigirwa kandi cy'ukuri akenshi twarashimangiye ko twebwe twizera ko umwami ari nawe agendera mu biterekwa kw'amatara muri kimwe cya giterekwa kw'amatara cy'izahabu ko ari we avuga kandi ari we akora mu ishengero ry'iwe kandi turindiriye cyangwa mvuge ntiturindiririye ubusa turindiriye ugushyitswa kw'amasezerano yiwe amasezerano yaduhaye mu ijambo ryiwe tuyatwaye mu mitima yacu kandi turazi yuko imana ibera amaso ayo masezerano kugira ngo iyashyitse igihe n'icyagera ngo ashobore kuba ukuri nta kigoro dushyiramo kandi turashobora kuvuga tuti sinzi cyangwa uti cyangwa tukavuga tuti ko ntazi icyitwa umugabo none ibyo bizogenda gute nka kumwe mariya yavuga akaroro mariya mwe muyerazuza kuri wewe maze ubushobozi bw'isumba byose buzogutwikiriza igitutu cyaciwe nicyo gituma umwana uzobyara zitwa umwana w'isumba byose ngo byanditse muri ruka umurongo wa mirongo itatu na gatanu ngo harahiriwe umuntu atazi ibintu by'abantu harahiriwe umuntu harahiriwe abantu bakira gusa muri bo ijambo ritagira akarohe ririmo amasezerano abo nibo bazohabwa impera kubona bararindiriye tuzosanga kurindira hari icyo byamaze kubyitega hari icyo byamaze turashobora rero kwerekana ibintu bimwe bimwe by'abantu turashobora turashobora kumera nk'abatangaza abantu mbega bizogenda gute ibyo byose ntibyarangira n'ibyo wasozerwa bizogenda gute mbega muri icyo gihe turatubwira gute ibyo bintu byose ntibyahera mbega tuzoba turi hehe ibyo bitube kure uvuga amajambo y'imana aba yarungitswe n'imana kandi turazi yuko tudashobora kuyashyitsa twebwe ubwacu ariko turashobora kuyavuga kandi tukizera n'imitima yacu yose kandi tukitega yuko ashyitswa kandi tukitega yuko ashika gushaka ku munsi wa nyuma ku munsi w'iherezo tuzokwama twanka turahire twanka gukora ikintu twanke gukora ikintu cyacu bwite mu bwami bw'imana tuzovyanka gushaka ku munsi wa nyuma gushaka ku munsi wa nyuma tuzitega yuko umwami wacu ashyitsa ibyo yasezeranye bihuje n'ijambo ry'iwe mu ishengero kandi akoresheje ishengero amen igihe cyo kuza kwa mbere kwa kirisito abenshi ntibashoboye kurindira umwe muri bo yigize ikintu kidasanzwe acafata umugwi w'abantu abajyana mu bugaragwa acatuma abantu bajya mu madidane ariko abiwe abari barindiriye uguhumurizwa kw'abisirayeli barashoboye kwihangana bararindira gushikaho isaha y'imana yashyitse na twebwe tuzokora gutyo nyine ku bw'ubuntu tuzihangana ariko dufite ukwizera gushyitse tudakekeranya tutanyiganga tuzofata tutarekura ibyo umwami yavuze byose kandi kuri wa mugwi umwe uzoja mu mazimano y'ubukwe iyi ibyanditswe mu byahishwe Yohana cumi n'icyenda igice cya nyuma cy'umurongo w'icyenda byahishwe Yohana cumi n'icyenda igice cya kabiri cy'umurongo w'icyenda haravuga ngo ngo ayo n'amajambo y'ukuri y'imana nta kindi kintu dushaka kitari amajambo y'ukuri y'imana kandi ntidushobora kujya kure y'iby'imana yahishuye dushobora kurengera iby'imana yahishuye ntitwigera tubikora twebwe ubwacu nta bintu duheza ngo twigenere twebwe ubwacu nimba rero tutajya kure y'iby'imana yahishuye ni kubera ko mwe mu w'imana atatwemerera kurenga ku byanditswe mu ijambo ntatwemerera kurenga ibyahishuwe na mwemu hamwe n'ibyavuze mu butumwa bwa nyuma ibyo si wowe biva ko si jewe biva ko ni mwe mu w'imana muri twebwe atubohera ku ijambo ry'imana kandi umuntu abohewe ku ijambo ry'imana ni umuntu aba abohowe na mwemu umuntu nk'uyo abari mu mwidegemvyo mu mpemu yiwe abari mu mwidegemvyo w'abana b'imana isobanuro z'abantu zose ni ubuja ni ubuja ni ukuba imbohe y'abantu imana ntikeneye umuntu wo gusobanura ibintu yaravuze kandi twarakiriye amajambo yayo kandi amajambo yayo arimo amasezerano yose yanditse mu ijambo ry'imana kandi turayizera n'imitima yacu yose ego kandi turazi neza ko imana idashobora kongera ko ikintu na kimwe kandi nta na kimwe izongera ku byo yavuze kuko uko niko byanditswe ntihagire icyo mwongera ku majambo yayo kandi ntihagire n'icyo mukurako uku kutugabisha rero ntikwanditswe gusa mu migani ariko kandi kwanditswe no mu gitabo cya nyuma cyo muri bibiri yabyo byashorewe hano mirongo irindwi na kabiri mirongo cumi n'umunani na cumi n'icyenda migani mirongo itatu mirongo gatandatu kandi turashima imana ku bw'ibyo dukeneye kuba umugeni jambo ishengero jambo ibyo ntitubikora cyangwa ngo tubirindire twigiriwe mu maso reka tubikore dufite imitima ishima nk'uko mariya yabikoze ngo umutima wanje ubugingo bwanjye butazira umwami imana umutima wanje unezerewe imana umukiza wanje kuko yabonye ubufafara bw'umugurano wayo nk'uko byanditse muri ruki cya mbere mirongo inani na gatandatu bakundwa ni nako bimeze ku bantu b'imana muri kino gihe imana igwanya bibona ariko agirira imbabazi abaciye bugufi nk'uko byanditse muri yakobo kane mirongo gatandatu nicyo gituma nitwasenga uyu munsi dushimira umwami tumwizigiye dufite ubushize bw'amanga dufite ukwizera gushyitse atari uko gusa yavuganye natwe nk'iyo kwizigirwa kandi y'ukuri ariko kandi kubera ko we nk'uwo kwizigirwa kandi nk'uw'ukuri azoshitsa ibyavuzwe azobishira mu ngiro bicike ukuri kw'imana kandi nk'uko twabivuze kuno muhingamo canke mu gitondo nimba abantu b'imana bariswe imana ntoya mu isano rya kera kubera ko ijambo ryari ryaje ribagana nako turashobora gusubiramwo ibyo imana yanditse ibyo paul yanditse akavuga ngo turi ubwoko bw'imana kirisito niwe ntango kirisito niwe ntango y'ibyaremwe n'imana twese twabyawe cyo kimwe twabyawe na ryo jambo nyine twabyawe n'ujya mwemu nyine kandi twabyawe ubwa kabiri ku bw'ibyizigiro bizima ku bw'ubuntu bw'imana yacu nicyo gituma dufite ibyizigiro kandi dufite ubushizi bw'amanga mu mana yacu ni ibigwize amen nitugirire ubuntu buri mwanya naho byoca mu bintu bitandukanye bigoye dushobore kumenya neza ko dutwaye amasezerano y'imana kandi mu nkundi ndababwire cyangwa ndababaze ikibazo mu gusozera mwibaza yuko umwami wacu yamanutse ikuzimu ahinda agashyitsi ntimwigere mubyizera ntimunabyibaze mwibaza yuko yagize ubwoba imbere y'urupfu cyangwa atinya kuzimu cyangwa wamugwanizi mbega ntibyanditswe dawidi none ntiyari yaravuze avugishwe na mwe mu w'imana ngo sinzokundira uwera wanjye ngo abone kubora kandi ngo sinakumenyesheje inzira y'ubugingo amasezerano mbega ntiyari yanditswe avuga iby'iwe ni iby'ukuri kandi biciye muri ayo masezerano yaciye amanuka mbega ntibyanditswe yuko yazanye iminyago kandi ko yahaye ingabire abantu mbega ntibyari byanditswe ibyo none siwe byaraba siwe byavuga mbega none yatinye iki yari ijambo yagaragaye mu buryo bw'umubiri kandi amasezerano yose yo mu ijambo yashikijwe muri we kuva ku kuvuka kw'iwe ubuzima bwe bwose biciye mu ibango rye ry'ubukozi imibabaro yiwe urupfu rw'iwe igihe amanuka ikuzimu ugu- ukuzuka kw'iwe ukuja mu ijuru kw'iwe hose hari amasezerano yari karashitswa muri we amen sinako bimeze kuri twebwe none mbega tubwirizwa kwizigira twebwe ubwacu mbega twizigire twebwe ubwacu muri icyo gihe twaba turi abantu bagowe twaba turi abatindi twaba turi abatindi ba nyuma bakene ba nyuma bagowe cyane mbega turi ko twuba mbega tu- dushyize ibyizigiro muri iyi nde twebwe twubatse kandi dushyize ibyizigiro mu mana nzima n'amasezerano yiwe nk'uko yashikijwe ku mutwe ariwe kirisito ni nako azoshitswa mu zindi ngingo zose z'umubiri warupfuwe uruboyi rwawe ruri hehe warupfuwe intsinzi yawe iri hehe umwami wacu yarashikije amasezerano yose yanditswe kuri we twategerezwa mbega none ntitwabwirizwa kugira ibyo byizigiro nyine ko kubona amasezerano yose imana yahaye abantu bayo ko azoshyitswa muri twebwe ibyanditswe ntibishobora ntibishobora kudashyitswa ntibishobora gukorokera hasi amen ibyo imana yavuze bihoraho umwami wacu ni uwo kwizigirwa kandi nicabona cy'ukuri niwe amen muri we byose niho bishikira muri we niho byose bisozeregwa turabishimira imana kandi niduhe nishobore kuduha kugira umugabane kuri ibyo bintu izina ry'iwe ryera rihabwa icyubahiro kandi rishimwe amen turagushimiye kuko wari hano mu bushobozi wagaragaye mu bushobozi turagushimiye ku bw'ino mpera y'iyinga turagushimiye ku bw'ijambo ryose mwami ibyo watubwiye turagushimiye bivuye mu mutima ku bw'ibyo yewe mwami imitima yacu yabyakiriye ntibyame ibyamwa gushika mu guhoraho mwami turagushimiye mwami kubona wavuganye natwe neza cyane kubona ufise umugambi turagushimiye kubona uri mu mugambi wawe mwami kandi ko byose bibwirizwa kukumvira mwami haleluya ewe yesu mbega tukubwira iki kandi ntiwakire icubahiro ishimwe no guhimbazwa mwami bivuye mu mitima yacu n'iminwa yacu twebwe twese kandi agusabye cyane kugira ngo uhezagire bene data na bashiki bacu bose abaje kumva ijambo ryawe mwami nta nkeka bari bafite icyifuzo mu mitima yabo cyo kwakira ijambo ryawe bari bafite inzara n'inyota ntubahezagire ntuhezagire imitima yabo kandi uhezagira imitima yabo kandi umara inyota bafise ndagushimiye kandi ndagusabye ngo ubane nabo mu nzira bataha kandi ubane natwe ego mu minsi iri imbere mwami mwami dushaka kuguma duhanze amaso wewe no ku bikorwa uri kurakora duhanga amaso ibyo uri kurakora kuko twizera n'imitima yacu yose yuko uzokwishura mu buryo bw'ubushobozi mwami haleluya uhabwe icubahiro ushimwe uhimbazwe mwami dushaka kwihuta ahubwo turarindiriye mwami gushikaho tuzokwibonera ibyo twizeye haleluya amashimwe n'icubahiro bibi byawe mwagazi w'intama ubu n'ibihe bidashira haleluya amen